ONP.
Iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cashusha amakuru wese tatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunze b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederica nkundikije ikaze
Murisanga Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura.
Njyewe ndi hano Kampala Uganda.
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikaze mwese mu kiganiro murisanga mu ndwi iheze abapfasoni bo muri komine giteranyi mu ntara ya muyinga barongoye abandi barakurikiranye inyigisho mu gihe cy'iminsi ibiri zari zifise intumbero yo kubakahiriza ubwenge mu bijanye no kurongora neza amashyirahamwe hamwe n'amakoperative kumenya kuziganya neza ibikorwa vyayo no gukora ibishobotse byose kugira ngo ivyo bikorwa bivemwo umwimbu ugwiriye abapfasoni barigishijwe kandi ukuntu bokinga bakanirinda indijyane hagati yayo mashyirahamwe canke izivuye hanze yazo urwo ruganda rwateguwe n'ishirahamwe nyafurika ry'uwaruka jape africaine ribifashijwemo n'ibiro vya onu onu femme mu mugambi witiriwe uh, wphf femme pour la paix et l'action humanitaire ni ukuvuga umutahe wo gufasha abapfasoni kugira ngo kugira uruhara mu bikorwa byo kurondera amahoro hamwe no gufasha imbabare two kwibutsa ko urwo ruganda atari urwa mbere rutunganijwe kuko gushika ubu abapfasoni ijana na mirongo irindwi n'umwe hamwe n'abakobwa mirongo icyenda n'icyenda bava mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi bamaze guhabwa inyigisho nk'izo mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twatumiye babiri mu bapfasoni bari bitavye urwo ruganda kugira ngo batuyagire akarusho bahakuye bonge batubwire akamaro k'inganda nk'izo turi kumwe na madame isabelle zaninka ava mu ntara muyinga isabelle zaninka aserukira ishyirahamwe ya jape africaine mu ntara ya muyinga muri aho isabelle zaninka muraho murakomeye muratwumva
Halo, Mur- muratwumva madame zaninka isabelle reka tusabe Halo?
Eh, uratwumva
Eh, ndabumva ndabumva pe- ego murakomeye muze burishura rero murakomeye
bo jewe eh, nitwa Daniel Isabel Eh, ndi mu ntara ya Muyinga muri komine Gasorwe ni vyiza cane rwose urakoze kuba witavye ikiganiro turi kumwe kandi na delicia ndagijimana ari imukike mu ntara ya bujumbura muri aho marie uh, delicia ndagijimana
Eh,
murakomeye namwe eh, nda- ndabumva murakomeye namwe muratwumva ndibaza ko eh, muriko muratwumva neza M- muranyumva neza Eh, madame eh, isabelle muratwumva
Halo, oui muratwumva madame isabelle nashaka mutubwire mu majambo make cane rwose akarusho mwakuye mu ruganda mwagiyemo mu ndwi iheze madame isabelle muratwumva
Eh, ndabumva ariko hari ibintu biguma birarikiramo sindabumve neza Eh, utwumvi Eh, ndabumvise ariko.
egera telefone utwumvirize hanyuma uzurishura ibibazo eh, nashaka mutubwire ubwa mbere na mbere akarusho mwakuye muri urwo ruganda
Eh, akamaro twaba twarakuye muri izo nyigisho twahawe eh, bijyanye n'abakenyezi ba- ba- eh, bahurikiye mu mashyirahamwe n'amakoperative Eh, twebwe akamaro tubibonamo cyane cyane aho duherereye ni uko gushika ubu abakenyezi dushobora kumenya ingene twitunganya mu bijyanye eh, n'amashyirahamwe turimo turashobora kumenya ingene tubyifatamwo na cyane cyane abakenyezi n'abigeme ko eh, aho hambere hahise bavuga yuko eh, umukenyezi ari uwo guteka ari uwo kuvoma ari uwo gusenya eh, hama ibikorwa by'iterambere nabyo bigakorwa n'abagabo gusa ariko ubu rero akamaro twakuye mu mashyirahamwe ni uko turiko turabona yuko eh, abakenyezi umukenyezi uyu munsi aritungamiriza imigambi yo kwiteza imbere akamenya ingene eh, abyifatamwo na cyane cyane ko twaronkejwe inyigisho na- n'ibyo gutatura amatati bidaciye ku- mu nguvu rero twe turabibonamo akamaro kanini cyane na cyane cyane ko umukenyezi ubu ashobora ku- kuba yokora nawe ibikorwa by'iterambere mu rugo akunganira umufasha wiwe basanzwe bu- eh, bubakanye ibyo iki biri mu byo turiko turabona no mu kibano ego murakoze cyane yego ibintu canke ikintu mwuba mwarungutse mutari mufise imbere yuko muja muri urwo ruganda ni nk'ibihe ni nk'iki
wansubiriramo kuko eh, sinzi ko nohandi ahantu hadafite amarezo hariho eh, hariho ibyo numva neza egera telefone uyumvirize neza cane rwose nariko ndakubaza ku bwawe ikintu wahungukiye wewe turetse ibintu wamenye kuva ugiye muri urwo rugamba gu- urwo ruganda ibintu utaruzi ni ibihe ibintu ubona ko wungutse akaru- a- ku giti cawe
Eh, ku bwanjye eh, ku bwanjye ibintu baba bamaze kunguka na cyane cyane yuko nsanzwe ndi mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana akamaro maze kubibonamo cyane ni uko nk'ubwe nka jewe eh, ndashobora eh, ubu ndafite igitungwa niguriye ndashobora no kwigurira agahuzu ko kwambara Eh, ndashobora no gutunganiriza abantu baje gu- eh, kunyitura bivanye n'inyigisho twahawe muri izo nyigisho twashikirije n'ishyirahamwe ya jab ubu eh, ndafise ikize ubwizigirwa cyane aho mperereye kuko ndashobora kuronka icyo mpanura bagenzanjye na cyane cyane iyo habaye amatati hama kandi ndashobora no kwitunganiriza eh, imigambi yo kwiteza imbere na cyane cyane nga- nkuye uburyo mu mashyirahamwe duba duherereyemo kandi ndabona yuko nshobora kuronka n'ingene ndabyifatamo umurongozi byiza ngo batwigishije
namwe madame delicia ndagijimana ikintu mwotubwira kuri urwo ruganda ni nk'iki madame delicia Eh, muratwumva mwumvirize neza ibibazo ndumva ko mu- muro- mirongo ishobora kutameze neza mwumvirize ibibazo muce mwishura ikintu mwebwe mwotubwira kuri urwo ruganda eh, ikintu kimeze nk'ikintu gishasha mwahungukiye niki
hama jewe nitwa ndagijimana derisa ndi uw'umukike ndi umusambo doravi natumiwe n'ishyirahamwe ya japi twaraharonkeye inyigisho nyinshi cyane zaradufashije ziriko ziradufasha ibyo batu- baduhaye bya- turiko turabiha abandi bantu mu buryo butandukanye biratuma nyene hariho ikintu gihinduka ah, nko gucerekera abakenyezi hari ikindi ki- hariho ahandi hantu biriko biradushikana cane ubwa mbere bara- baratwigishije ibijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba Ah, barabitwigishije cyane biradufasha ni ukuvuga ubu unye aho aho aho mperereye canke abo aho naje naje mva nserukira i- i- ishyirahamwe ya jape naragiye ndigisha abandi bantu ukuntu botatura amatati bidaciye mu ngimba biradufasha kandi bigenda bituma haba amahoro hamwe n'ahandi ugaca usanga biriko biratungana abahora bagenda bashamirana mu mashyirahamwe bapfa ibi na biriya ku byerekeye ibintu bya- by'amafaranga cyangwa iki bigenda neza kubera ubunye twaravyize tukaronka umuco ukwiye w'ukuntu two- w'ukuntu twobigenza biciye mu mw'ishirahamwe ya jaka kandi ku cerekeye jewe nyene je nyene vyarafashije biratuma nyene nomenya noronka ukuntu niyunguganya canke no- norogira i- ishirahamwe mvuga nti twiyunguganye ukuna kuri yanyu jende umujene nyene bira- biramfasha nyene turaca hamwe n'abandi bajene turamenya ukuntu two kwiyungunganya uno munsi nti- nti- nti- ntivyokunda yuko umujene ahari canke jewe aho ndi bivanye n'ukuntu nahuye ni- n'inyigisho zo muri ajape novuga nti ntarose akazi ka leta canke ntagize nte sinoshobora kuba nshaka sinogira nshaka sinogira amaboko baratwigishije ukuntu twokwiyungunganya baratwigisha ukuntu twokwifata ukuntu two- ukuntu twoshi- twoja hamwe ukuna kuri yanyu kugira ngo twi- twiteze imbere kugira dushi- tugire ahandi hantu dushitse
ubwenge mwaharahuye madame Derecia Ndagijimana mu busangira gute n'abandi bapfasoni bo mu mihana eka bo ku mutumba aho muherereye
Ah, murakoze cyane aho mperereye cyangwa ku mitumba aho aho mperereye ni ukuvuga bivanye n'ukuntu batwigishije gukatura amatati bidashyire mu nginda Oh, biratuma ni ukuvuga aba- twaba- abaserukira abandi twize izo nyigisho twaragiye kwigisha abandi turabigisha ibyo baduhaye Bara- ba- ibyo batwigishije turababwira ukuntu batatura amatati bita- bida- bidaciye mu nginda turabasi- turabasi- turabasigurira turabibereka ni ukuvuga uwa- ku- haba ku mitumba cyangwa ku makome- ku ma- ku ma- ku madona cyangwa hehe twara- twarabibigishije aho mperereye tura- turabigisha ibyo ibyo batwigishije ni ukuvuga ubunye wa- waragiriwe ama- nuvuga ni amahirwe waragiriwe amahirwe ukiga izo nyigisho zo muri ajape hama ukamenya ukuntu wotatura amatati bidaciye mu ngimba biratuma aho woba uri hose ata muntu yoshamirana n'ubundi canke bopfa ibi na biriya yanyu canke mu mashirahamwe ngo bopfa ibi- ibisha n'ibiriya yanyu uhari canke warize izo nyigisho urashobora gufasha uwundi muntu uko uko vyoba bimeze kose womenya ukuntu witwara ndetse no mu rugo baratwigishije ibintu ah, baratwigisha uri umupfasoni canke uri ukuntu- ukuntu mutoshamirana n'umu- n'umufasha wawe canke iki ukuntu wokwitwara canke ukuntu wobigenza Eh, madame Isabelle Zaninka mwavuze ko eh, muri urwo ruganda mwahamenyeye byinshi cyane rwose ko umupfasoni ashobora kwitunganya eka agashobora no gukora ibikorwa byo kugwiza itunga kwitunganya eh, akaba atari umu- umupfasoni akaba uruhara rwiwe atari ukuvuja kuvoma nk'uko byari bizwi abo mwubakanye babifashe gute muhinduye ukuntu mwari mukora ibintu
ego murakoze cyane ni ukuri Eh, jewe ndi Tumaze umupfasoni gukora asanzwe ibikoresho.
eh, nkunda kuba nkimuhira umugabo nawe yagiye nawe ku yindi mirimo rero eh, ingene ba- eh, uwo twubakanye yabyakira neza cyane kuko nk'ubu maze kuba eh, ndi ndongozi y'abandi mu mashyirahamwe kandi nkaba abantu baza kunyitura nkagira icyo ndabahanuye bivanye n'ibyo twigishijwe eh, muri izo nyigisho eka nawe nyene arabinezererwa cyane kuko ntaraja mu mashyirahamwe eh, naguma ndamuzeye k'umunyu nkaguma ndamuzeye kw'isabune eh, kira kitu cose nka- akaba ariwe eh, ndagisaba ariko ubu uwe biramuhimbara cyane eh, kubera asanga eh, nagiye nko mu ishyirahamwe eh, nk'amashyirahamwe yo kuzirana no kuguranana eh, canke yamaze kuba koperative agasanga nanjye hariho utugambi nunganiye mu rugo agasanga ko nanjye nagize icyo nguze mu rugo nk'ubu a- eh, ajya agasanga nkaca ndamubwira yuko afite udufaranga mu ishyirahamwe runaka eh, arabihimbarirwa kuko eh, ba- mu- hano mu kirundi iwacu eh, hari umugani ba- mwibutsa bakunda kuvuga ngo ukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara ubugi eh, twasanze batabivuga gusa ku- eh, ahubwo biraba ingo cyane cyane kuko aho hambere umugabo yarondera wenyene umukenyezi nawe akaba ari uwo kwicara ngaho muhira mbere abakenyezi bakanabatuguza n'uko tuja haba ahabona ariko rero ubu barabi- barabinezerewe cyane na cyane cyane ko eh, amashyirahamwe kenshi ariko aratanga izo nyigisho hagera n'igihe agahamagara n'abagabo ubwo abagabo nabo babamenyeshe yuko ataterambere rishobora kuba mu rugo umugabo akora wenyene umugore nawe eh, hariho ibyo bamu- eh, ba- bamurekera mu rugo nk'uko umenga nta terambere ashoboye rero ubu unye usanga eh, mu ngo naho tubona kiretse n'irusange eh, aho tugendera kuko ba- eh, kube- bivanye n'inyigisho twaro- twaronkejwe nka deseri y'abapfasoni bariko baracuruza n'abandi bagabo babo mu rugo Eh, hariho abaza kunyitura nka- nka bakambaza ngo ndababariye nanjye ingene ndabigenza hanyuma nkaca ndabamenyesha yuko eh, jewe nkumbure bi- bigenda neza mu rugo kubera eh, nari mu mashyirahamwe mfise ico nunganira umugabo hanyuma umugabo nawe kandi arabinezerererwa cyane kuko ubwa mbere iyo uvuze ngo ugiye mw'ishyirahamwe umukenyezi eh, umugabo abagabo ntibabitegera babona yuko umenga ni ukwiyerereza umenga ni ukubura icyo ukora ariko ubu bamaze kubona yuko umugabo uyu munsi yabuze isabune umukenyezi yiyungunganije arayironka mu rugo birabanezera cyane ku buryo bwaho no mu kibano turagenda tukagirisha n'ayandi manama ku bubakanye tubamenyesha akamaro ko kugira bareke umukenyezi nawe eh, yitunganye mu migambi yo kwitera imbere yo kwiteza imbere na cyane cyane aje mu mashyirahamwe kuko mu mashyirahamwe eh, bahigira u- eh, ubumenyi bwinshi iyo umuntu ashaka kugira ubufasha bwo kwigisha abasanga mu ishyirahamwe hanyuma bakahumvira inyigisho nyinshi kubera baba bari kumwe n'abandi kuko bigoye gusanga umuntu umwe uriko uramuhugura eh, umuha inyigisho ingene yo- yokwitwara ari mu ishyirahamwe ingene uburo- yoba indongozi nziza mu ishyirahamwe ariko iyo bari kumwe biroroha cyane ko eh, ko batubaha Yego, inyigisho me- nkaho merereye jewe mpora ntunganya n'ikiganiro cy'abagabo gusa kugira eh, tumenyeshe abagabo yuko umugore agenda atarondeye mu rugo ataterambere rihaba ego rero abake- abagabo ha- mpereyemo no kuri wanje arabitegera cyane kuko asanga nanjye mfite icyo ndiko ndungura Yego.
mu rugo mu byerekeye iby'iterambere murakoze murakoze na madamu dericia imana mu kanya aratubwira ukuntu byifashe aho imukike ariko imbere yaho reka duhe ijambo umuni wanyu wacu fisa alexi muri aho
aho muri hega fisa alexi
mperereye kigali mu rwanda mu murenge wa ndera ni vyiza cane rwose murafise akabazo murafise uh, iciyumviro turiko tuyaga n'abafasoni bagiye mu ruganda rwo gukarisha ubwenge mu bisata bitandukanye haba ku- ukuntu batunganya amashirahamwe ukuntu batora inyishu z'amatati eka n'ibindi duga kw'ijambo ikibazo c'iciyumviro
ni ni igitekerezo
yego kuko mbanje gushimira abatumirwa kuba baritinyutse ari abagore bakajya ku ruhando nabo bakagira ngo batange ibitekerezo bagire icyo bunganira abagabo nkagira ngo nkabasaba kugira ngo bahimirize abandi nangwa se bakangurire abandi nabo kwitinyuka bakajya bajya mu mashyirahamwe kandi bakarwanya ibintu bijyanye no kwitinya kw'abakobwa ngo biracyari imico ya kijyambere aho umu- umugore wasangaga ari ari nk'umukozi w'umugabo ni ukuri turabishimye cyane ndabishimye kubona bari bara- baragiye mu mashyirahamwe nabo bakajya baterera akabo
murakoze iciyumviro mushikirije uh, fisa alexi reka ico ciyumviro tugihe madame uh, ndagijimana aderisha agira ico akivuze ko uh, mushirantahe alexi fisa arashima ukuntu uh, mwatanga ibikorwa vyo kuja habona mu kiga ibintu vy'ingirakamaro uh, akaba batera akamo ko muhimiriza n'abandi bafasoni ico ciyumviro mukivuga kwiko
Um, bueno, murakoze cyane ni ukuri ngerageje kuraba aho inyigisho za- zasanze turi ni ukuri bagiye hageze baje kutwigisha hageze kandi cyane o, baje kutwigisha inyigisho ari aba- ari abapfasoni n'abigeme gusa baratwereka neza yuko umugeme afite ijambo hari icyo ashoboye gukora hariho ashoboye kwigiza hariho ibyiyumviro bitaguma mu bwenge ntabyo kuvuga ngo two kwinjira ngo tugaruke hasi nk'uko byari mu minsi yose Ah, batwigishije cyane hama bamaze kutwigisha ubumwe birafise aho bitugejeje baba abapasoni baba abigeme ubumwe baravuga ati hari icyo nashobora nimba yavuga ati ari umupasoni yavuga ati nubwo umugabo atoba ari hasi hari icyo ashoboye gutunganya mu rugo hari icyo ashoboye gukora nka twebwe nka- nkatwe abajene ushobora kuvuga ati sinoguma mvuga nti ndiko ndasaba iki ine ndiko ndasaba amavuta canke ndiko ndasaba amayinite Ubu uno munsi baratwigishije umugambi ukuntu twotunganya imigambi kandi ishyirahamwe ajate ryara ririkorera twigisha ririkorera dufasha
bitwigisha cyane n'ubu turi ko turiga ukuntu twakwitunganya imigambi ukuntu twigenza ukuntu twotatura amatati aho tugeze hose tugashobora gukatura amatati bikatworohera kuko ikintu umaze guciga kuvuga ati iki kintu ntugitunganye canke kuriya canke kuri yanjye birafasha cyane novuga nti aho ndi canke aho mperereye canke aho mbona canke inyigisho turimo ziriko zirafasha cane kuruta turiko turaduka ku rundi rugendo kuruta uko twari turi mu minsi iheze baba abapfasoni benshi bunye bari mu mashirahamwe abigeme turi mu mashirahamwe ku rundi rwego rwo hejuru kuko mu minsi iheze wasanga ata mupfasoni cyangwa umwegereye uvuga ati ndagira amashyirahamwe cyangwa ndagitera kuko ntibyakunda n'umugabo we ntiyashobora kubona yavuga ati igihingwa n'ibiki uno munsi turi ku rundi rugendo novuga nti tutari turusa ku ruhande ndimo turi abapfasoni n'abigeme turi mu mashyirahamwe kandi cyane kandi kandi turi kuradufasha ku rundi rugendo rwo hejuru kandi tugenda twitahura kuko baragerageza twitaho ku mwanya ku mwanya nta minsi rero adatutajya aho turi ku byo twigishe yongere twigishe aho yagejeje yongere itubire yongere ko ibindi ku byo tuba twarabonye biradufasha cyane rwose egomeye madame isabelle zaninka kugira ngo abapfasoni bijijukire amashyirahamwe ikabaje mu bikorwa nk'ibyo muherutsemwo inganda ari benshi cyane rwose hokorwa iki kugira ngo n'abafasoni baze baragira uruhara nko mu biganiro nk'ibi turiko turashyira habona cyane cyane byerekeye abafasoni hokorwa iki ikibuze n'iki
ego murakoze cyane reka mba ntekeye cyane cyane ishyirahamwe ya byatsi byo byatubahuye no kuba twoja imbere y'abandi tukaronka icyo tuvuga egere icyokorwa ni uko abakenyezi nka bose abakenyezi nka bose bakwigira mu mashyirahamwe mbere si abakenyezi gusa ahubwo icyokorwa kandi mbona ni uko na nyabakenyezi nyine tugiye mu mashyirahamwe tujya tumenya n'ingene tubyifatamo rero tukaba dukengurukira agate ko iyo ariko baradufasha cyane y'uko y'ingene tujya twifatanya iyo tumaze kujya mu yandi mashyirahamwe kuko hambere hahise abagabo bavuga yuko umukenyezi agiye mu ishyirahamwe akaronka amafaranga akaronka akiyungunganya bica bimutera ubwibone ugasanga nk'umugore ntacubahana n'uwo bubakanye rero nagira nsaba icyokorwa yuko umugambi wo kwaguka abaronkeje inyigisho cyane cyane bakongereza igitigiri nk'ubu izo nyigisho ziri ko ziratangwa mu makomine make cyane nk'aho mperereye agize intara ya muyinga ko genda umunyamuyinga barifuza cyane yuko izo nyigisho zoshikira n'ahandi mu yandi makomine kandi bakazigisha abantu benshi cyane gusumba abo bazigishije mbere kugira dushike hariya hasi mu mitumba twebwe nubwo twaronkeje ubwo bufasha bwo kwiga izo nyigisho iyo iyo turiko turababwira ubumenyi tumaze kumenya nabo turiko turabibwira batubwira bati reka twese turakeneye kubimenya none rero icyo nosaba cokorwa ni uko abakenyezi bose bakwijukira amashyirahamwe hanyuma bakongereza n'ubufasha ku ishyirahamwe riko rirabishyira mu ngiro ritwigisha kugira bashikire benshi bashoboka benshi bashoboka na cyane cyane nk'urwaruka rw'abigeme uyu munsi baraheze amashuri nta kazi kahari rero iyo turiko turababwira ko bategereza kwingunganya bakajya mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere bahamenyera byinshi kugira bimwe biga mu ishuri babishyire mu ngiro bitunganiriza imigambi bo nyene ego nicyo gituma rero dusaba yuko izo nyigisho zoshikira urwaruka rwinshi rushoboka mbere n'abapfasoni benshi bashoboka kugira iterambere mu ngo zose ko tumaze kubona umukenyezi mu rugo adateye imbere n'urugo ntiruheza ngo rutere imbere rero dusaba yuko izo nyigisho zogwizwa ku mpande zose bakongerereza n'ubufasha kugira zikwiragirwe hose murakoze murakoze tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika ya i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na kwizera laki ahmad muri aho laki ahmad
uraho uraho murakomeye
ye turakomeye hano mu rwanda mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rundi umurenge wa buyoga ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyiyumviro
ni ikibazo ndetse wenda kibanza n'icyiyumviro nagira mbaze ese muri uwo mugambi w'izo nyigisho za bihabwa abo bakenyezi cyangwa se abo bapfasoni b'abarundi ese haba harimo n'umugambi wa leta leta iba ibifitemo umugambi ese nta ikindi kibazo nakwibaza aho ngaho mu burundi haba hari nk'ikigega urabona ko mu rwanda wenda hari n'ikigega gifasha abapfasoni kibafasha mu iterambere kibaha wenda igihe urugero nk'abagore rimwe na rimwe nta ngwate baba bafite igendanye n'ubutaka wenda kuba basaba amafaranga muri banki ariko hari ibigo by'imari mu rwanda usanga byishingira nk'abagore kugira ngo bibahe amafaranga yo kuba bakoresha mu mishinga yabo ese mu burundi ho ibyo bigo byaba bihari ese leta irabafasha iki ni uruhe ruhare rwa leta mu kuba yabafasha kugira ngo bakwirakwize n'ibyo bikorwa hagati mu gihugu ndetse mu byaro yaba mu byaro ndetse no mu mijyi y'igihugu cy'u burundi ni ibyo bibazo nagira ngo mbabaze murakoze kwizera laki ahmed kuri icyo kibazo ubu ruganda wari rwatunganijwe n'ishyirahamwe ajape afurikene ni ishyirahamwe ry'urwaruka hamwe n'ibiro bya onu onu fame byatanze umutahe ariko ibibazo bibiri byawe reka tubanze tubihe isabelle zaninka tuba ku ijambo
twebwe murakoze cyane kuri icyo kibazo mutubagije twebwe aha mu burundi hariho banki yagenewe gufasha abakenyezi cyane cyane bahurikiye mu mashyirahamwe ariko rero ikibazo tugifite amashyirahamwe tuba dusanzwe turimo ntabwo ariteza imbere cyane turacyari imihugurwa ry'ingene twobaho mu burongozi bwiza n'ingene twakwitunganiriza imigambi ariko rero ingorane ikihaba ni uko usanga n'ayo mashyirahamwe y'abakenyezi usanga akenshi kugira ntituronswe iyo ngurane banki yagenewe gufasha abakenyezi dusanga basaba ingwati rero iyo basabye ingwati hariho ishyirahamwe cyangwa koperative baba bataritunganya kugira baronke ikintu bashobora guhatiriza muri iyo banki rero icyo twasaba ni uko kuba ishyirahamwe ryacu riko riratwigisha ingene twakwitunganiriza imigambi yo kwiteza imbere n'ingene twakwi n'inyifato twogira ijyanye n'uburongozi bwiza ni uko icyo twosaba leta nayo y'uburundi yo kwizera amashyirahamwe y'abakenyezi ikabaha ubufasha ikabaha ingurane tugakora imigambi isumbuye tugezeho gushyika uyu munsi hanyuma abakenyezi tukabona kwiteza imbere intambamyi rero ihari ni uko kenshi mu banki atanga ingurane usanga bariko turiko turasaba ingwate rero icyo twotera akamo leta ni uko abakenyezi burya turashoboye ni uko nyine tutaragera ku rugero dushobora kuba tworonka ibyo dutanga kw'ingwate mu gihe twizera bakaduha ingurane n'ubushobozi bwo gutunganiza imigambi tukabimenya twebwe nyine tukajya hamwe nk'abakenyezi tukagira urunani turabona ko mu minsi imbere twese twotera imbere umwenegihugu wese mu burundi agatera imbere ndetse imiryango yose guhera kuduga kuduga kuko icyo tubuze tubuze ingene dutanga ingwate kugira turonse izo ngurane mu mashami cyane y'abakenyezi n'abigeme rero murakoze cyane murakoze cyane rekana icyo kibazo gihe ivyo vyiyumviro ni ibibazo tubihe madame delicia ndagijimana
murakoze cyane ajyate irituye hafi cyane ntitujya twigisha ko ntitwakwitwara nyuma yo kutwigisha gukatura amashati yafatiye ku ngingo baratwigishije ukuntu twakwifata nk'abarongozi b'abandi mu mashyirahamwe ukuntu twakwitwara n'ukuntu twahoba intwaro nziza hagati yacu rero nyuma y'izi nyigisho agensi yatwemereye yuko banki y'urwaruka n'abakenyezi bazoduha imitahe yajate izoduha imitahe tukiyungunganya abigeme n'abakenyezi ukuntu twoshika ahandi hantu bariko barabitwigisha cane batwitaho kandi cane rwose nta nyinshi ihera bakaje gutwigisha rero niyo mpamvu bazoyaduha nta byo kuvuga ngo ngo ngo tuzotanga ingwate ajyate n'ibizoduha ataco twe dutanze kandi atanyungu batuzeye ko tuzobaha natwe murakoze tukiri kuri mwebwe nyene Delicia Ndagijimana hari ikibazo umufasoni Isabelle Zaninka yashikirije kivuga ko uh, muri iki gihe abafasoni bariko baronka inyigisho z'ukuntu bashobora kwiyungunganya gushinga amashyirahamwe eka gutunganya neza ayo mashyirahamwe hari ikibazo mwaba mufise aho muherereye kijyanye n'uko abo mwubakanye batemera urwo ruhara rushasha aho umufasoni Isabelle yavuga ko kera abafasoni babazwi nk'abantu bakora ibikorwa byo mu rugo kuvoma hamwe gusenya hamwe n'ibindi aho muherereye iryo hinduka bari kuba ryakira gute
mwakoze cyane aho mperereye ni kuri bari ko babyakira neza kubera mu minsi ihetse umugabo niwe yamenya byose niwe yamenya ngo umunyu urahari niwe yamenya ko rasi ihari niwe yamenya ikintu cyose ariko ubunye aho abapasoni n'abigeni tugiriye mu mashyirahamwe tukaba kumwe n'abandi n'umugabo arashobora kuba afite ikibazo mu rugo ukagenda mu ishyirahamwe hariho amashyirahamwe yose dukunze no kuguranana ukagenda ukagurana ugasanga cya kibazo kiratorewe inyinshi bidaciye kuri wa mugabo wawe cyangwa bidaciye kukuntu yahora ajya ahandi hantu kuyagura ugasanga ibibazo birakemutse ariko babyakira neza ku rundi rugero kuko mu iterambere ridasanzwe biratuma ubunye tubona imbere kurusha uko twari kare umufasoni yari uwo muhira umugeni yari uwo ngaho muhira nta kindi kintu yabazwa ariko uno munsi arajya mu mashyirahamwe akarangura imigambi akabona yuko nawe yashobora gushinga ishyirahamwe agashobora kubona imbere hiwe akavuga ati ndiko ndabona viziyo mfise nzoshika kuri ibi kandi nzoshika kuri biriya ugasanga biriko biragenda neza ku rundi rugero
mufasoni isabel zaninka mwavuze mu kanya ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cy'uko abafasoni bashobora kwiteza imbere ubuhinga bariko baraburonka bariko barakarasha ubwenge mu bisata bitandukanye ariko ikibazo nyamukuru mukaba muvuga ko ari ikibazo c'ingwate ico kibazo ku bwanyu mwocokemurwa gute ninde ufatiye mbere
ego murakoze cyane icyo kibazo cy'ingwate nari nakwivuze cyane ku banki yo gufasha abakenyezi ariko nk'uko mugenzi wanjye yagiye kukivuga ishyirahamwe ajya peri ko riratwigisha kuzitunganya ingene tuzobigenza yoyo ryo ryatugiye ko tuzotanga ingwate ariko ndiko mvuga cyane gusa ko ayo mabanki ya leta tukaba dusaba yuko ibyo bintu by'ingwate nabo nyine hariho igihe usanga amashyirahamwe ataragera ku rwego rwo kuronka ibyo atangamo ingwate usanga bitugora kuronka ibyo ngurane rero icyo tubona uko tubona byogenda ni uko haba n'ubwo bufasha bwavuye muri miliyoni fame ariko buraca ku ishyirahamwe ya byape na leta yogira icyo ikoze kuri iyo banki yo gufasha abakenyezi bakongereza bakongereza na leta ikatwizera nk'uko isanzwe twizera mu kubaha uburenganzira bwo kugira badushikirize izo nyigisho na leta nayo nyine yogira n'uruhara kugira amashyirahamwe menshi ahurikiyemo abakenyezi bashobore kwiteza imbere kuko ubu unye turi ko turaraba aho burundi bugeze turafise icyizere y'uko tukiri imbere abakenyezi abigeme tuzaba twarafashije mu bikorwa by'iterambere kugira ngo duteze imbere cyane na cyane cyane y'uko mu burundi abakenyezi aritwe turi batubwira ko turi benshi cyane rero tudafashije mu bikorwa by'iterambere abagabo bonyine barashobora kuba batobyifashamo abakenyezi tutagizemo uruhara bibonekera cyane cyane nk'iyo hageze igihe umusoni yaraswe umugabo yamenyereye yuko umugabo ari wamuzanira byose hama iyo hageze aho yitaba imana umukenyezi biramunanira kwitunganya na bya bindi umugabo yamusigaranye mu rugo bigatemba byose bikagenda kubera iki umukenyezi atahawe uburenganzira bwo kujya mu mashyirahamwe atahawe uburenganzira bw'inyigisho ingena zo byifashamo ingena umugabo atahara ashobora gutunganya urugo no gutunganya itunga umugabo amusigiyemo ibyo rero ntambano zirakunda kwibonekeza rero tukaba duhamagariye abakenyezi bose n'ugwaruka ko bose bategereza kujya mu mashyirahamwe kugira izo nyigisho n'ubwo tuzihabwa twazironkeje tutari abantu benshi cyane natwe turonke ingene mu gihe bazotwizera muri ya mashyirahamwe turonke natwe ingene dushikira abandi batagize amahirwe yuko izo nyigisho zibashikira nitwe rero bene kuzibashikiriza ariko tuzibashikiriza natwe dufise ingene twitunganije aho tuba duhereye mu mashyirahamwe turimo murakoze murakoze tukiri kumwe bwenyine isabelle zaninka turetse bimwe mu byo mumaze kuronkamwo reka karishamwo ubwenge haba kureka ku kumenyera gutunganya neza amashyirahamwe gutatura amatati ibindi bintu mwibaza ko nk'inganda zizokurikira zoshimikira ko byogirira akamaro abafasoni ni nk'ibi
ego cyane ibindi twifuza yuko byogirira akamaro abafasoni ni nko kujya mu nzego zifata ingingo umufasoni ahari akiyumva ko nawe ashoboye akiyumva yuko iyo hageze mu matora haba muri politike haba mu bindi akiyumva ko nawe ashoboye twebwe turifuza yuko izindi nyigisho zoba zoba inyigisho zo kuba umukenyezi akamenya uruhara afise no mu muryango kuko intambamyi dukunda kubona aho tubaye turakunze kubona intambamyi z'uko umukenyezi umukenyezi bigorana cyane kugira mu muryango aho avuka bashobore kumuha ashobore gutorana mu muryango izo nyigisho rero bazikeneye kuko hari igihe na twebwe tutamenya abasaza tutamenya uburenganzira dufise haba mu byerekeye amatongo haba mu byerekeye ibyo kujya mu nzego zifata ingingo ibyo byose turakeneyemo inyigisho hanyuma izindi nyigisho nabyo kandi dukeneye ni inyigisho byerekeye ibyo twebwe nyine turonke izindi nyigisho zo kubwira duti twitunganirize umugambi jewe nka jewe nka isabelle nshobore kugenda mu gitabo nshobore kwitegurira umugambi hanyuma uwo mugambi ndawitegurire hanyuma ndondere bwa bufasha ngenda jewe nyine kuwitegurira kuko nk'ubu harashobora kuba ndiko ndaronsa izo nyigisho mugabo ntaramenya ingene nshobora kwitegurira umugambi jewe nyene izo nyigisho rero zose turazikeneye izindi nyigisho tubona kandi tumva zotugirira akamaro ni inyigisho zijyanye n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina kuko akenshi ntabwo hirya no hino aho tubona abakenyezi bari mu mashyirahamwe barakunda guhohoterwa na cyane cyane iyo biteje imbere ugasanga ibyo barondeye byose nta burenganzira babifite ko ugasanga uwo mwubakanye waragiye mu mashyirahamwe yarakwemereye wararutse inyigisho urifatwara neza mu rugo urafasha umugabo mu by'iterambere mugabo ugasanga nta burenganzira afite bwo kwikora kuri nyirarondera rero izo nyigisho zijyanye kugira n'izo zijyanye n'ihonyango ry'agateka ka zina muntu inyigisho zijyanye no gutatura amatati idaciye mu nguvu izo zo twarazironkejwe ariko n'izo nyine zijyanye n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina turazikeneye reka se n'abagore bonyine bahohoterwa n'abagabo nabo nyine usanga bahohoterwa hanyuma rero ageze ku kuntu ubwo buryo bwo guhohoterwamwo umwe n'uwundi ntamenye ko ari uguhohoterwa rwaragirwa ugasanga byandurutsemo ubwicanyi rero nibyo nyigisho turazikeneye ni byiza cyane rwose reka n'icyo kibazo tugiheye madame aderishia ndagijimana ibintu mwifuza ko byoja ku rutonde rw'izindi nganda zizotunganirizwa abafasoni n'abakobwa ni nk'ibi
murakoze cyane ntama izindi nyigisho twifuza ko baduha inyigisho zo kugira imigambi y'iwacu ni ukuvuga yego baratanguye kuziduha ariko baziha abantu bake cyane niyo ugiye kuzigisha ba bandi bagenzi bawe kubera basanzwe bamenyereye abapfasoni n'abigeme bamengana abantu bahora bashoboye cyangwa bamengana abantu baturuka kuri iyo migambi basaba yuko bo twigisha turi benshi cyane imigambi umuntu kumwe ashobora kwitunganiza umugambi wiwe aho ashobora aho ashobora guca nimba ari ishyirahamwe akavuga ati iri shyirahamwe iri shyirahamwe ryemewe rishoboye gukora ariko mbanze kuryandikisha aho bakatwigisha bakatwereka inzira zose bishobora gucamo kugira ngo uwo mugambi wawe ushinge imizi ugire aho ushyitse nk'uko uwo mugenzi ariko arabivuga bakatwigisha n'ibyerekeye ihohoterwa ry'umukenyezi cyangwa iyo urebye n'abagabo barahohoterwa mugabo mu gihe abafatanya tuba twigishijwe kubera bahohotera umuntu gute kubera ukuntu ushobora guhohotera umukenyezi cyangwa umugabo bigatuma mu ngo bigenda neza kandi bigatuma amahoro arama ku bantu kuri bamwe n'abandi ni ukuri ibyo turabisaba abyatwe cyane nk'uko ijambo itwitaho cyane itwigisha kugira ngo n'ibyo bonye ibyo bishyikirizwa kuko ufite ishyirahamwe cyangwa ufite umugambi wateguye ugasanga wa wundi mubana ntimubihuriza ko tumugizemo nta n'ikizatuma yemera ibyo bintu urimo agakora ibintu n'amanyanga kuko usanzwe nawe iyo uri kugira ibintu utari byiza imbere imbere y'ibintu turasaba cyane ajacu nk'uko itwitaho itwigisha n'ibyo wonye turabyifuza cyane ko twabishikako kuko byadufasha cyane kuko inyigisho baduha vema inyigisho zihambaye cyane zidufasha zidushika ahandi hantu murakoze murakoze madame isabelle zaninka ikintu cyokorwa kugira ngo abafasoni abakobwa bijijukire ibibazo cyane cyane bishyira inyungu zabo imbere nk'ibihe nko mu bibazo cyane cyane bijyanye nyine z'abafasoni ugasanga kenshi na kenshi abafasoni ntibariko baratera akamo cyangwa ngo babaze ibibazo cyangwa baje muri ayo mahugurwa ayo eka izo nganda ayo mashyirahamwe ikintu akamamotera abafasoni n'abakobwa n'aka
ego murakoze cyane nka byewe ku bwanjye akabura umuntu utera abapfasoni n'abigeme kubyokoreka kugira iterambere ribandanye ryiyongera ni uko twakwijukira gukorera hamwe tukijukira abapfasoni cyane cyane tugakora twizigiraniye tukitegurira imigambi yo kwiteza imbere tukajya hamwe ndetse tukagira n'inyifato zibereye ku bo dusanzwe twubakanye ibyo nabyo byadufasha ikindi nacyo tubona cyotuma iterambere rigenda neza mu byo twakora ni uko twasaba izi nyigisho nubwo tuzironswa tuzironswa umwanya muto cyane ariko kandi turasaba yuko iruhande y'umwanya muto tuzironswa nk'ikigwa tukagifatira nk'iminsi irenga ibiri cyangwa irenga ukwezi tukiriko tukakinonosora nyine tukavaho nyine twanonosoye ukuntu bishobora kugenda n'ibyo twebwe nyine n'amahangiro tuba twihaye rero ikindi nacyo dusaba kandi ko cyohinduka ni uko ahubwo iyo hageze yuko bazodufashisha ubwo bufasha kuko ishyirahamwe ya jape ryaratwemereye yuko ku bufasha ryaronkeje rishobora kuzotanga ingurane kuri ayo mashyirahamwe bakitunganiriza imigambi ni uko boraba izo ngurane hari igihe usanga abantu bahaye ingurane ishyirahamwe ugasanga barihaye ingurane ishyirahamwe ridashoboye gutunganyamo umugambi urama ugasanga ni nk'intica nkikize cyangwa ugasanga babahaye umwanya muto cyane nko ubwira umuntu atera imbere akora umugambi uzamuteza imbere biramara igihe kitari gito none rero twasaba yuko numbure muri ubwo bufasha tuzoronswa tuzoronka ubufasha bukwiye bukwiye kugira dushobore gutegura ikintu kizoba uzoduteza imbere n'imiburiburi nko mu myaka nk'itanu iri imbere tukabona yuko amakoperative y'abakenyezi ariyo ariko arakora ibijyanye n'iterambere umukenyezi wese ashobore kudoba ashoboye kwitunganiriza imigambi yiwe ndetse mbere ikindi tubona cokorwa ni uko n'abagabo nabo nyine bohimirizwa ku bwinshi kuko akenshi umugabo ahohotera umukenyezi yagiye mu ishyirahamwe usanga ari ukutamenya rero turasaba n'inyigisho z'abagabo nazo nyine zigwizwe ndetse mbere umugabo bagatora n'umwanya bakamwigisha ari kumwe n'umukenyezi wiwe urwo rugo bakamwigisha rwose kuko kenshi usanga bahohoteranira kubera kutamenya murakoze cyane ibyo byumviro nashikiriza murakoze madame derisha ndagijimana hokorwa iki akamomotera abafasoni n'aba abakobwa kugira ngo bijijukire cyane cyane ibibazo bishikiriza ingorane cyane ubuhinga cyane bwohabwa abafasoni n'abakenyezi nko mu kiganiro nk'iki ugasanga akenshi abafasoni nibo bashira habona ibibazo cyane ibyiyumviro bafite hoko wiki kugira ngo akamomotera abafasoni kugira ngo bagire uru n'abakobwa kugira ngo bagire uruhare ruhambaye cyane rwose ni nkaka kurushirije
murakoze cyane ibyo nk'akamunotera abapfasoni n'abigeni ni uko bakwitabira cyane inyigisho cyangwa bakwitabira cyane kuja mu mashyirahamwe bakabona yuko nabo bafite bafite ijambo bakabona yuko icyiyumviro cyabo cyoshika kure cyangwa umugambi wabo woshobora gushika kure cyane ukabageza ahandi hantu turiko turabyiga kandi bamwe bamwe bariko barabyumva abapfasoni n'abigeni bariko barabyumva ariko si benshi cyane nosaba n'abakasoni bataremererwa n'abagabo babo kuko si bose babemerera bakabareka bakajya muri uwo mugambi bakavuga umupfasoni wanjye arashoboye arashoboye kumarira ibicanye ibi na biriya ari kubera nyine nk'uko umugezanire ariko arabivuga ajati yaratwemereye ubufasha bivanye n'imigambi tuzo bazoshira amashirahamwe azotanga imigambi yabo hanyuma imigambi yabo bayige ko bavuga ati uwo mugambi urakunda canke ntukunda hama bashobora gukora kandi bazoduha ubwo bufasha atazi kugira ngo bashaka inyungu ni ukuvuga rero ikintu nahimiriza abapfasoni n'abigeme ni uko twoba benshi tubyumva tukabyiyumvamo tukabikora tubikunze atagukwega amaboko atavuga ati mbega ibi bintu biriko bija hehe bizoshika hehe ni ukuvuga turamutse baramutse babyitabiriye cyane bizoshika kure kandi tugokwishika abandi hantu nyuma y'imyaka ine itanu abapfasoni n'abigeme bazoba ari bashoboye bazoba ari abantu bashobora gufata ingingo bashobora no kuba mu bintu byo mu nzego z'igihugu bakavuga ati natwe turashoboye gushikiriza ijambo kandi icyemezo cyacu kiremeye
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na eric muri aho eric
mukomere mukomere cyane rwose ndi eric ntibyamukirurire mu bugabira ni byiza cyane gusa kandi kazina ninde
ni eric nduhayimana duga ku ijambo ikibazo cy'imviro turi kumwe n'abafasoni babiri
ikibazo nashaka kubaza uwo mukenyezi none twebwe mu kirundo cyangwa mu bugabira amashyirahamwe arahari gusa mugabo kenshi na kenshi ntabwo dukunda kubabona baje batugisha inama batubwira ibishasha n'icyo kibazo naretse
murakoze eric turazi ko ingana nk'izo ziriko ziratunganywa mu maprovince mu ntara zitandukanye z'uburundi mufasoni isabelle zari nka mu kirundo izo nama zizotunganywa vuba ndazi ko mukorana cyane rwose na ajape africaine
ngerageje kwishyura kuri icyo kibazo aha ariko haratunganywa aho ngeze amaso izo nyigisho ni mu ntara ya muyinga no mu ntara ya bujumbura indi bahoze bitwa ngo ni bujumbura rirare niho tuzi cyane izo nyigisho ziriko ziratangwa n'ishyirahamwe ajape kuko ishyirahamwe ajape nibyo ririko rirerekana ibikorwa kuri tere muri izo ntara uko ari zibiri rero izindi andi mashyirahamwe iyo bariko aratunganya ibyo bikorwa mu ntara ya kirundo ndayazi icyo ntacyo nocishura ko gusa izo ntara zibiri nibyo nzi nka jewe aho mperereye kubera ishyirahamwe ya jape isanzwe ndaririmwo ni ukuvuga aho riko rirarangurira ibyo bikorwa ni muri izo ntara zibiri ahubwo rero akamo tujya dutera nuko naho nimba izo nyigisho atazihari yuko na kombure na leta yoca ifasha ikafata mu mugongo ishami ya jap kugira ishobore gutunganya ibyo bikorwa no mu zindi ntara kugira nk'uko bariko barabisaba izo nyigisho zishikire abakenyezi benshi benshi cyane bo mu burundi kugira haba mu ntara zose zigize igihugu c'uburundi abakenyezi bose baterera imbere rimwe ego murakoze murakoze reka duhene ijambo kandi ubundi bunyuranye radiyo hejuru ry'amerika haba kubaho na hobera muraho karame muraho murakomeye muraho yego turaho meza ni meza yego muherereye hehe
ubu ngubu turi mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rulindo ni byiza cyane umurenge ni uwa buyoga yego
ni byiza kuba abo bapfasoni barimo bashaka ukuntu bakwiteza imbere
duga ku ijambo turakumva
ni byiza kuba abapfasoni bari kwiteza imbere ariko se nkibaza nti izo ntara ni byiza yuko barimo ese hari ukundi bafasha bagenzi babo nka leta wenda babaha inyunganizi
mushaka kuvuga ukuntu bufasha leta
leta yobafasha nyine
reka icyo kibazo tukibaze deliciya ndagijimana mwavuze ko izo nganda zitunganywa na jape reka n'ibiro onu femme leta mwavuze ko yatunganije ibanki y'abafasoni ibindi bintu leta y'uburundi wowe bibafasha n'ibihe madame deliciya ndagijimana
murakoze cyane ni ukuvuga ajape iri kuyakorera umugenda no guhaha mu ntara ya bujumbura bisanzwe ndi mu ntara ya bujumbura ni ukuvuga ntibiryoherera muri izi ntara zibiri bariko bararondera ukuntu bokwigisha mu ntara zose n'amakomune yose kugira ngo uh, leta ibafashe mu mugongo kandi kugira ngo twese hamwe aba- abigeme abakenyezi dushobore tu- tube abantu bashoboye bafite ikindi cyumviro gishika kure E- i- ba- batanguye ubwo batanguye muri denezembe mu kw'icumi bariko barabandanya bigisha ni ukuvuga aha muri gatara zibiri niho bamaze kuba bariko baratanguye kandi bari ku muvuduko munini cyane ku buryo atanduye yohera ataho bagendeye batari baratanga inyigisho bagenda barigisha bigisha bigisha kugira ngo bazoshike muri izo ntara zose kandi bose ba- ni ukuvuga i- iyo leta izotanga ntizotanga kuri ayo ma- kuri izo ntara zibiri gusa ni ukuvuga izotanga ku ntara zose ajate yari atwemereye kandi izobikora kandi si ukuvuga ngo ni hamwe izofasha bose abigeme bose n'abakenyezi bose n'abandi bazoshikirwa babitege cyane kandi ndazi bazabigera ko uravye umwete bafise n'ukuntu bariko baratwitaho cyane murakoze murakoze madame isabel zaninka mwavuze ko ah, hariho banki y'abafasoni ibindi bintu mwibaza ko ah, nka leta bugiramo uruhara kugira ngo abafasoni aho bari hose baba abari ku mitumba baba abasanzwe bari mu mashyirahamwe abatari mu mashyirahamwe eka n'aba mu bisagara kugira ngo uruhara rwabo mu bikorwa by'iterambere mu bikorwa byo guharanira agateka kazira muntu eka mu bikorwa byo gutatura amatati ah, kugira ngo i- igiti kiri cyabo kibe kinini cyane rwose leta yokora iki
ego murakoze cyane Eh, nka jewe intererano y'iwanje icyo mbona leta yokora ni uko na leta yoshigikira amashyirahamwe cyane cyane ariko arakorera muri ibyo bikorwa kuko eh, navuze ko mu kirundo nko muri ajate eh, muri ino minsi aho mperereye biriko birakorwa na ajate mugabo bidasigura yuko ari ajate yonyine yo iriko irakora ibyo bikorwa Eh, hari n'ayandi mashyirahamwe usanga ariko arakorera muri ibyo bikorwa mugabo nimba batayabona ayo mashyirahamwe ko ari ku kivi icyo leta yokora nuko yoca ishigikira eh, ishyirahamwe ririko rirabitunganya neza bakarifata mu mugongo kugira no muri izo zindi ntara eh, bashobore gushikayo ikindi rero eh, twese dutanga akamo leta ni uko izo nyigisho mu gufata amashyirahamwe ariko arazishyira mu eh, mu- mu mugongo mu gufata mu mugongo amashyirahamwe ariko arazishyira mu ngiro ni uko na leta nawe yene yogira uruhara uruhara nyamunini rwo kugira ibyo eh, eh, ita- ishigikire ayo mashyirahamwe cyane cyane nabo nyene bashyiremo ukuboko kugira izo nyigisho ntizishikire aba bakenyezi bakeya turiko turavuga zishikire n'abandi benshi cyane cyane n'abari mu ntwaro ku mitumba eh, guhera mu butimbiri guhera mu eh, mu mazone muki eh, izo nyigisho nazo zishobore gushikira bajya bajeje intwaro ku mitumba amara y'ibyo bizoja mu nzira ari uko leta nayo igize icyo iterera muri uyo mugambi na cane cane kw'ishirahamwe ajya turiko rabishira mu ngiro Eh, ayo yandi mashyirahamwe nk'uko uwo mu kirundo yabivuze nimba batayabona eh, bafashishe ajate eh, uburyo buboneka cyane kugira bashobore gushika mu zindi ntara nico nosaba leta murakoze murakoze eh, madame isabel zaninka eh, uruhara rw'inganda inyigisho zitangwa cyane cyane ku bafasoni n'abakobwa ni inyigisho zihambaye cyane rwose nashaka ariko mutubwire n'uruhara indero n'inyigisho kuja mu ishure kuja muri kaminuza eka kuja kurenza kaminuza gushika no kuri doktora uruhara vyogira mu gufasha abafasoni eh, b'abarundikazi n'inkuru
murakoze cyane uruhara eh, twogira nk'abapfasoni b'abarundikazi ni uko iruhande y'izo nyigisho yo kwitunganya mu mashyirahamwe no guharuka eh, twohimiriza urwaruka cyane cyane urwo rwaruka nitwe turubyara eh, tukaruha indero eh, tukitunganya muri bwa buryo turiko turaronswa kugira twi- twigishe abana b'abakobwa b'abigeme cyane cyane kugira bige amashuri yisumbuye bakunda ishure kuko uyu munsi eh, abana b'aba- b'abigeme bahejeje amashuri ayo novuga eh, ni amashuri mato mato eh, baca bihutira cyane kuja ku bagabo uko kwihutira kuja ku bagabo rero uriko urabiraba ahanini usanga biterwa n'ubukene Eh, biterwa n'ubukene ariko aba- abana ba- abana b'abagabo b'aba- b'abigeme usanga batwazwa indwa n'aba- n'aba- n'abagabo bubatse cyane cyane ariko rero iburyo bizana namwo turiko turaraba hirya no hino amatoda tugira aho tubaye usanga abo bana b'abigeme babahembesha uburyo babahendesha amafaranga babahendesha ibyo ababyeyi babo badashoboye kuronka none rero mu gihe tubona yuko abigeme bakwijukira cyane nabo nyine kujya hamwe bakajya mu mashyirahamwe turashima cyane yuko no ku mashuri ubu hasigaye hariho amashyirahamwe yo kwiteza imbere na cyane cyane mu bana b'abigeme bari ku mashuri ababyeyi babo bakabasaba udufaranga duke duke two kuza barabyiganya nabo nyine bakizigamiriza akazoroza rero tukaba twashaka yuko n'ubundi mu byifuzo dufise iryo shyigirwa ry'abakenyezi bari mu mashyirahamwe naryo nyine ryojyana n'imbere y'abigeme abigeme cyane cyane tukabashyira mu ishuri nka twebwe tumaze kubona akamaro ko kwiga kuko nubwo turi mu mashyirahamwe hari ibyo dusanga twarahombye cyane kubera tutize amashuri yisumbuye na cyane cyane ko tubona kugira umupfasoni cyangwa umwigeme ajye mu nzego ari uko aba yarize amashuri za kaminuza za dogitora n'ahandi rero bikaca bitwereka yuko aricyo gituma abigeme badashyikirwa n'abapfasoni abari mu nzego zifata ingingo baba bakeya bitewe n'uko reba amashuri baca bayacikiriza hagati rero koba n'akaryo ko kwitunganiriza iyo migambi kugira dushobore no kwigisha abana mu nyigisho duhabwa no mu nyigisho duha abana bacu tukabashyira mu mashuri na cyane cyane tukihera ko twebwe tumaze kujya muri ayo mashyirahamwe yo kwiteza imbere ego murakoze murakoze madame derisha ndagijimana uruhara rw'inganda zikoresha ubwenge mu bisata bitandukanye ku bafasoni n'abakobwa n'uruhara ruhambaye cyane rwose ariko nashaka mu gice muvuze ku ruhara rw'indero n'inyigisho guhimiriza abakobwa bafasoni kuja mu mashuri kaminuza bakaminuza gushikaho bashika no ku rundi rugero rwa doktora ivyo vyogira vyofasha gute cyane cyane abafasoni barundikazi
murakoze cyane ni ukuvuga nk'akamo nk'ikintu bavuga ko gucerekeye abafasoni n'abigeye ingero twakubwira ababyeyi cyane hama tukaba abantu nyine tubandanye amashuri twumviye umubyeyi iyo aguhanuye w'umwigeme ati bandanye amashuri rekana n'igize
ndumva telefone ya madame delicia ndagijimana muratwumva
yego ndabumva cyane eh bandanya duga ku ijambo
eh nariko ndavuga ngo nk'uko mwariko twariko tubivuga ngahanye ngo abakenyezi abigeme twoba mu bantu bafata ingingo uno munsi biriko biterwa n'uko abigeme canke abakenyezi tutabandanije amashuri tutari dufite akaryo ko kwiga amashuri ngo tuyabandanye waho uvuga ati ntegereje imanite ndagiye ku mugabo ntabyo kwandanya amashuri sinota dogitora cyangwa sikogirani ariko uno munsi ikintu nohimiriza twebwe abigeme cyangwa abakenyezi ni ukwiga amashuri menshi cyane kuko iyo wize agira ubumenyi iyo wize uravuga ati notunganya umugambi kuno kuno uba ubona vidiyo y'iyo uzoja canke uba ubona ahantu woshobora gushika ikintu rero novuga kuri ibyo onye ni uko twovuga ati twobona imbere twabona yuko twize tuzoba turiko turaca ubwenge cyane tuzoba turiko turabandanya cyane bizotuma dushika kuri ya migambi turiko turifuza bizoshika bizotuma dushikana hahandi tutoroshitse kubera utize amashuri kuvuga ati woja muri leta ngo ufate ingingo bivana na diplome uba ufise canke n'ubumenyi uba wararose warahawe icyo nahimiriza rero abigeme n'abakenyezi nuko twokuza cyane tukiga za kaminuza za dogitera tukaca za mesize hama tukaba abantu bashoboye murakoze cyane rwose reka na madame isabelle zaninkana wenyine mu gusozera terakamu turazi ko igihe cyose habaye ihindagurika ry'uruhara muri sosiyete si bose baryakira neza nashaka mu terakamu nk'abantu babona ko uruhago rw'abafasoni rumaze guhinduka buba batabibona nk'uko abandi bafasoni cyane abandi bantu bose babibona akamumwotera abantu bakigonanwa ku byerekeye uruhara rushasha rw'abafasoni nkaka
ego murakoze cyane byo bakamunotera abantu batarabona uruhara rushasha mufite amasegonda mirongo itatu gusa nabonyine mugerageza bogerageza baba bagabo bakiyugurura mu mutwe bakabona yuko iterambere ridakozwe n'abantu babiri mu rugo ridashobora gushoboka na cyane cyane yuko isi y'ubu yaraze umuntu arakora kugira yiyungunganye mu rugo ntaho bagize ise barima ntaho isi yaraze yo kurimamo bisigura yuko akanya katujanye ndabona akanya katujanye iki kibazo madame isabelle zaninka nibaza ko tuzokibandanya ndagushimiye cyane rwose ku kanya wahaye radio ijwi ry'amerika ndagushimiye na- murakoze cyane namwe ndagushimiye nawe madame delisia ndagijimana ku kanya mwahaye radio ijwi ry'amerika
murakoze cyane ndashimiye eh, cornelius eh, yadufashe mu bwa bw'ivyuma na madame nadia taha yadufashe kwigiranya ikiganiro mwakoze mwese mugire amahoro mugoroba mwiza